muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na oriyani itanga ishaka ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi ndabashimira kubona muri kumwe natwe
mu gihe cya vuba ayo mabwiriza yatangira kubahirizwa bitarenze itariki ya mbere z'ukwezi gutaha uwitwa ko ari padiri cyangwa ko ari pasitori ari mu rusengero runaka ni mu itorero cyangwa idini runaka hari ibyo agomba kuba yujuje uwo ni porofeseri shyaka anastase uyobora urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb mu rwanda
uko dusenga ntabwo bibangamiye abakristo kuko harimo vandarateri zihungiza umuyaga iyo hariho ubushyuhe badufungiye hari inama zasubira inyuma harimo abari batangiye gukizwa bari kuva mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi bakongera bagasubira inyuma bikatubabaza uwo nawe ni beti ishimwe umuvugabutumwa wigisha mu itorero ryubatse mu mujyi wa kigali i kibagabaga avuga ku mategeko mashya areba amadini n'amatorero
muri amerika abanyeshuri barenga abanyeshuri baranegura amategeko ashigikira gutunga inkoho ni mu gihe bagenzi babo cumi n'indwi bahitanywe nazo mu ndwi iheze ku itariki ya cumi na kane
ibiro by'umukuru w'igihugu mu burusiya byavuze ko nta ruhare uburusiya bwagize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika aheruka mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu
umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yifatanyije n'amakungu mu guhoza ababuze ababo mu isanganya y'indege yabahitanye abantu mirongo itandatu na batanu muri irani
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa zimbabwe emerson munangagwa yashimagije ubutwari bw'umunyapolitiki utaravugaga rumwe na leta morgan changirai witabye imana mu cyumweru gishize munangagwa yavuze ko changirai akuye umwanya wihariye mu mateka y'igihugu yagize ati igihe tuzaba twandika amateka y'iki gihugu ntituzabura gushimangira uruhare uyu wigeze kuba minisitiri w'intebe yagize mu kwimakaza indangagaciro za demokarasi perezida munangagwa yahamagariye igihugu kunga ubumwe muri iki gihe bibuka ubutwari bwa kivangirai waharaniye gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa perezida robert mugabe kivangirai yitabye imana afite imyaka mirongo itandatu n'itanu azize indwara ya kanseri biteganyijwe ko azashyingurwa kuri uyu wa kabiri mu rugo rwe ruri aho akomoka hitwa buhera
tukubitira mu buraruko abajejwe gutabara imbabare muri iran bariko barahangana n'ibihe n'akarere katameze neza hagati mu gihugu mu misozi aho batoye ikibanza indege yagiriyemo isanganya ejo ku munsi wa mungu ikinyamakuru ca leta irna gitangaza ko iyo ndege yari irimwo abantu mirongo itandatu na batanu iyo ndege y'ishirahamwe asman yavuye ku mugwa mukuru wa tehran mu gitondo c'ejo ku munsi wa mungu igana mu gisagara ca yasuj mu ntara ya ishfan abategetsi bavuga ko yaguye mu misozi y'ahitwa za Gross bagakeka kandi ko abantu bose bari muri yo bitavye imana umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yifatanyije n'amakungu mu gushikiriza umubabaro kuri iryo sanganya yavuze ati narababajwe cyane kumva iyo nkuru y'iryo sanganya yongeye kandi arahoza imiryango y'ababuze ababo n'abanyagihugu bose ba iran
amashyaka atavuga rumwe muri afurika y'epfo yanenza bikomeye ijambo rya perezida mushya Cyril Ramaphosa avuga ko nta migambi igaragaza yagejeje ku gihugu igamije gukemura bimwe mu bibazo by'ingutu igihugu kirimo mu ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze Ramaphosa yahamagariye abanyafurika y'epfo gushyira hamwe bagahindura ibitagenda bagera ikirenge mu cya Nelson Mandela Munsi Maimane ukuriye ishyaka Democratic Alliance yavuze ko bategereje kureba icyo Ramaphosa azakora kugira ngo ruswa icike burundu mu gihugu yavuze ko ruswa yaranze ubutegetsi bwa Jacob Zuma yari yaramunze n'ishyaka riri ku butegetsi ANC Maimane yasabye Ramaphosa kwirukana bamwe mu baminisitiri bagiye bavugwaho ruswa no gutonesha kugira ngo ye yereka igihugu ko ibyo avuga bijyanye n'ibikorwa
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya ku ijwi rya amerika umushikiranganji mukuru w'igihugu cya letoni marisa kucinski araremesha abanyagihugu biwe kimwe n'ibindi bihugu vya buraya yuko badakwiye kugira amakenga ku vyabaye mu gihugu ciwe ni mu gihe igipolisi cerekeye kugwanya ruswa cahagaritse umukuru wa banki nkuru y'igihugu ku munsi wa gatandatu kunshiski hamwe n'igipolisi ntibatanze impamvu guverineri wa banki nkuru ya limars eh, banki nkuru limars limservice yafashwe ariko umuvugizi w'igipolisi yavuze ko hagiye gusohoka itangazo vuba ni mu gihe ubushikiranganje bujejwe ikigega cya leta zunze ubumwe za amerika giherutse gufatira ibihano amabanki makuru makuru y'icyo gihugu cya letoni ku vyagirizo vyerekeye ikoreshwa ry'amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko mpuzamakungu kandi bufadikanye na porogaramu y'igihugu ca korea ya ruguru y'ibigwanisho ibiro by'umukuru w'igihugu mu burusiya byavuze ko nta ruhare uburusiya bwagize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo ni nyuma y'uko ibiro by'umushinjacyaha wihariye robert mura bishikirize urukiko abarusiya cumi na batatu bashinjwa kwivanga mu matora ya perezida umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu dimitri peskov yabwiye abanyamakuru ko ibyo birego nta gaciro babiha mula wigeze kuyobora ibiro bishinzwe ubugenzacyaha fbi yashyikirije urukiko impapuro zigizwe n'amapaji mirongo itatu n'arindwi zishinja abarusiya kugerageza gushyigikira donald trump hanyuma bakandagaza hillary clinton bari bahanganye perezida trump akomeje guhakana ko nta bufatanye bwigeze bubaho hagati ye n'abarusiya ntabwo ari abarusiya gusa ibiro by'umushinjacyaha wihariye bimaze gutangaho ibirego hari abandi bantu mu bari bashinzwe kwamamaza trump bamaze gushinjwa ibyaha harimo general michael flynn wahoze ari umujyanama mu by'umutekano wiyemereye ko yabeshye fbi na paul manafort wahoze akuriye ibikorwa byo kwamamaza trump manafort arashinjwa ibyaha birimo kwakira amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko mu bindi ibiro by'umushinjacyaha wihariye bikomeje gukoraho iperereza harimo kureba niba trump yaragerageje kwitambika imbere y'iperereza ubwo yirukanaga uwahoze ayobora fbi james comey iyirukanwa rya comey wari watangije iperereza ku ruhare rw'uburusiya mu matora nibyo byaviriyemo minisiteri y'ubutabera gushyiraho umushinjacyaha wihariye kugira ngo akomeze akazi kari katangijwe na comey tukivuga kuri amerika abanyeshuri biga ku ishuri ryo muri leta ya florida mu bumanuko bwa amerika aho abana cumi n'indwi bishwe barashwe ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri mu ndwi iheze barahiye ko batazoguma mu gacerere mu gacerere ku bijyanye n'ikibazo cy'abantu babandanya kwicwa hakoreshejwe inkoho umwe muri abo banyeshuri ni emma gonzales uwo munyeshuri yafashe iya mbere mu kunegura amategeko ya leta ya amerika yerekeye uburenganzira abantu bahabwa bwo gutunga inkoho uwo mwigeme yiyamirije abanyepolitike harimo perezida donald trump yakiriye intererano yahawe n'ishyirahamwe rishigikira uburenganzira bwo gutunga inkoho the national rifle association iyo ntererano trump yayakiriye mu gihe ariko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku bwa perezida trump we yagiriza ibiro bijejwe iperereza bitafashe nka nkama amakuru bari bafise kuri uwo munyeshuri yarashe bagenzi be yari gushobora gufasha mu gukinga icyo gitero ntigishobore kuba
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rwatangaje ko kuva tariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa gatatu nta muyobozi uzongera kuyobora itorero atarabyize iki cyemezo kiranajyana n'uko buri rusengero rwose rugomba kuba rufite inyubako zigendanye n'igihe kandi zitabangamiye abaturage ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb rwatangaje ko rurimo kuvugurura itegeko rigenga amadini n'amatorero mu rwanda kugira ngo bigendane n'igihe mu kiganiro profeseri shyaka anastase yagiranye n'itangazamakuru yongeye gushimangira ko urwego ayobora rurimo gutegura amategeko atajenjetse azagenga amadini n'amatorero mu rwanda kuko hariho ubu yagiye agaragaramo koroshya gukabije iyo urebye n'uburyo itegeko ry'amadini n'amatorero ryari rikoze ubona ni nk'itegeko ryakozwe abantu bibwira ko barikorera abatagatifu bazi ko ari abantu beza gusa nta mpamvu zo gutegereza no guteganya ko hari abazashyiramo ibihato uko kwaguka kw'itegeko biri mu byatumye eh, hari n'abashobora mu buryo bwemewe n'amategeko kuba bagira amatorero ariko batarandikwa kubera ko itegeko rifite igihe ryabahaga ngira ngo ni umwaka bakora mu buryo bwemewe n'amategeko ariko batariyandikisha tukibwira ko eh, kimwe mu byo tuzasaba ari uko nyine ibyo bigira uko bishyirwa ku murongo abantu bakajya bakora mu buryo bwagutse ari uko wa mugani wujuje ibisabwa tukumva bizatugabanyiriza akajagari cyane uyu muyobozi yatangaje ko akajagari gasigaye kaboneka mu matorero amwe n'amwe harimo abagize itorero barwanya imitungo bamwe bigisha inyigisho zigandisha abaturage ndetse n'abandi bayobya abaturage aribyo byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zigomba gukurikizwa mu minsi ya vuba amadini n'amatorero cyane cyane cyane akiri mato akiri mashya afite aho akorera mu nsengero igize ahantu abantu basengera ugira impungenge ugira impungenge ukibaza aho turi ari ku rwego rw'isuku ari imiterere y'inyubako ari ubucucike ushobora gusanga ahantu haterera abantu magana ntatere n'aho abantu bihagarika nta bwiherero namba no guhumeka ukabona ari ikibazo cyangwa se ukabona abantu basengera mu- muri za shitingi kuki abantu abanyarwanda baragiza roho za- z'abaturage babo kandi hari am- aho babyigira n'aho babyigishiriza nubwo byaba atari kaminuza ariko hari aho babikorera bagategura abantu ni ukuvuga ko roho ari yo idakeneye u- umuntu yaza akayifatira uko abonye adakeneye kugira ubumenyi abigiramo mu gihe cya vuba ayo mabwiriza yatangira kubahirizwa bitarenze itariki ya mbere z'ukwezi gutaha uwitwa ko ari padiri cyangwa ko ari pasitoro ari mu rusengero runaka ni mu itorero cyangwa idini runaka hari ibyo agomba kuba yujuje dufite abo turagize imibiri uvuga ngo ni- niwuzuze ibi ariko si uwaraho izi ngamba zo gufunga insengero cyangwa amatorero atubatse ahabugenewe hari benshi mu baturage baturiye zimwe mu nsengero ziri mu mujyi wa kigali babyakiranye ibyishimo byinshi uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa remera ahazwi nko mu migina aturanye n'urusengero akavuga ko rumubangamiye ibintu bya buri munsi se buri munsi buri munsi ngaho ingoma ngaho ibyo byuma byabo ubuhugu usanze bitonze barasenga bakavuza induru bakazamuka eh, ibintu birebire cyane ugasanga birabanga- birabangamira abaturage ntiwabasha kuryama ku manywa ngo usinzire njyewe nu- u- nu- uretse njyewe utakibyara n'uwaba ufite umwana ntabwo yaba akirya- ah, yamuryamije ngo asinzire Ubu ayo mu- twe- icyo twabahimishije twabwiye ubuyobozi bw'umutekano gusa ntimuzongere kutwishyuza umutekano kuko ntawo dufite wakwishyura umutekano utagira buri wa gatanu bararamo urarara ku nduru bugarinda bugukeraho uririrwa ku nduru ya buri munsi ngo urishyure umutekano nuko bihora mu gihe hari abishimiye iki cyemezo hari abandi gihangayikishije cyane cyane abari bafite imirimo bashinzwe mu itorero ariko batarigeze bigira umurimo w'ubushumba uyu ni ishimwe beti umuvugabutumwa wigisha mu itorero ryubatse mu mujyi wa kigali i kibagabaga uko dusenga ntabwo bibangamiye abakristo kuko harimo vandarateri zihungiza umuyaga iyo hariho ubushyuhe badufungiye hari intama zasubira inyuma harimo abari batangiye gukizwa bari kuva mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi bakongera bagasubira inyuma bikatubabaza ndi umuvugabutumwa nkaba n'umunyamasengesho twe rero turi abana natwe bari kubyigisha kugira ngo tuzavemo ejo hazaza babahagaritse uyu mwanya rero byaba atari byiza ntibaduhagaritse umwanya byaba atari byiza kuko nibyo turi kwigira ariko abakuru bacu bo barabyigiye bafite seretifika zabyo kugeza ubu rgb yanditse amadini n'amatorero afite ibyangombwa agera kuri magana arindwi ariko hakaza andi asaga magana arindwi akora ataragira ibyangombwa kuko itegeko ririho ubu ryabibaheraga uburenganzira rgb isaba inzego z'ibanze guhagurukira amadini n'amatorero akorera mu kajagari bagahagarika byihutirwa izo nsengero zibangamiye abaturage asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yasumta kabuyi tuve mu rwanda tuje mu burundi abarobyi umunani baraye batikiriye mu kiyaga tanganyika bo n'igitigiri cy'ama- eh, bo n'igitigiri cy'amato ki- ntikiramenyekana bari barimwo bahitanywe n'umuyaga mwinshi aho bari bari basanzwe barobera kuva ku nkengera za komine nyanzarake gushika mu kabezi mu ntara ya bujumbura mu ishyirahamwe ry'abarobyi bavuga ko ibiziga by'abitabye imana bitaraboneka ngo bapfubwe ni inkuru ya mugenzi wacu i- Christy munezero Christy munezero ubwato bwonyene tumaze kuduga hejuru bwaba abantu turaroka buraduga amazi bwikutamwo urundi bwikubitamwo basi ca tura- turapfuye nta kundi imana kirakinga nta handi hoho ntitwakurokoka umutima ntiwari bwasubire mu nda ku barovyi baraye barokotse mu muyaga udasanzwe uvanze n'imvura wadutse mu kiyaga tanganyika mu ijoro ryo ku munsi w'imana rishira uwa mbere ni akwezi kwatse muri iryo joro akaryo keza ku barovyi bo ku nkengera y'ikiyaga tanganyika ariko akunguko bari biteze siko baronse Manuel ni umwe mu barovyi bacitse ku icumu yariko arasanura ubwato aho abarovyi basanzwe babika amato yabo aho bita ku mweya wa Rumonge
twahatswe aha ni ngorana hapa ubwato bwatabutse ibi byose urabona ibintu biragenda amatara aragenda ibitato ngira twasiganyemo ibitato bibiri mu masamo ya niho umuyaga wamena twamaze kurwana n'uruzi rwose rwose muga ru- rutsiye twagerageze ubwataha turagira ntitubohese amakamba kugira turabe ko two- tworoba abarovyi umunani nibo bamaze kumenyekana gushika ubu ko bahitanywe n'imikuba amato ataramenyekana igitigiri nayo yarononekaye aho ni kuva ku kivuko co mu mvugo muri komine ya nyanzarake gushika mu kabezi mu ntara ya bujumbura gabriel butoyi umukuru w'ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi avuga ko bibabaje kuko ibiziga vy'abahasize ubuzima bitaraboneka ngo bihambanwe iteka ibiziga ntitwabibonye eh, ntitwabibonye kuko urazi imiyaga nk'uri nk'iriya itera ibisebuzi byinshi hanyuma rero umuntu yamaze gu- amaze aguye mu mazi mu mazi nk'ariya yakure cyane ikiziga ntitushobora kukibona kuko murazi kugira ngo ikiziga ki rero kubera ko amazi ari maremare ntigishobora kuboneka urumva ari naho abantu baca bahera hiyo abo barovyi basanzwe bari barahawe udukoti dukinga kwibira ariko kuri abo barovyi aho kubarokora ngo nitubabangamira turiya dukoti naho uba udufise mu ru- mu ruzi rungana hakurya nta kamaro tugufasa ikiziga ku- wamaze kuwera ikiziga nico kiraboneka kinyaruka kuboneka ukorotse mu mazi utambaye kiranakuniga mbere bisumbwa nuko uyoga wewe uri wenyene utatambaye kuko utambaye bizakuniga mu ijosi mugo tatufita biragufasha koga kose ndage- ndarigeze gupima gukoroka nda- ndavyambaye vyagombye kuuniga vyanyoroheye ariko ndavyambuye gabriel butoyi arongoye ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi avuga ko abarovyi batibagikanya mwene utwo dukoti dukinga kwibira kuba ari ukutamenya sanzwe novuga nti hariho ukutamenya ariko kada ga- kada gakote kada kajire karafasha umuntu ari mu mazi kugira ngo ashobore kwigwanira ubwa mbere na mbere bwobwo ashobore kuma- kumara umwanya munini ariko aroga yigwanira ico ni ca mbere ica kabiri naho yovyoshe kagasoma nturi ibi- kya- kada gakote karamufa karafasha u- uwo muvyimba kureremba ni ukuvuga ntuba ukizama hasi ku buryo naho aba ba- bariko bararondera urabona ko amato aguma ari ruyerera mu mazi ba- ba- bara- babonye kajya agakoti baca baroba uwo muntu basanze ari muzima bakamurokora basanze ya- yapfuye naho umu- amu- amayiti bakayamanukana ku musozi agasobanwa iteka nta bitigiri biraja habona vy'abarovyi bamaze guhera bari mu kazi kabo ariko ku mwaka ku mwaka abatari bake baratikira kuva mu mwaka wa 2013 abarovyi eka mbere n'amashirahamwe yita hagati y'akazi na muntu yari mu rugamba rwo gusaba ko abarovyi boronswa udukoti dukinga kwibira bakaba bari banasavye ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge kwigisha abarovyi ubuhinga bwo gutabariza no kurokora uwasomye nori mu rumonge kirisi munezero ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe mu gihugu cy'ubugande hakomeje amaperereza ku inyereza ry'amafaranga agenewe gufasha impunzi akomeje ibihugu bimwe nk'ubwongereza byatangaje ko bibaye bihagaritse imfashanyo byatangaga yo gufasha impunzi muri uganda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi yaganiriye na zimwe mu mpunzi zimubwira uko zakiriye ayo makuru azireba naganiriye n'izi mpunzi imwe kuva mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'ituruka mu burundi ariko bombi ntabwo bashatse ko amazina yabo amenyekana kubera impamvu zabo z'umutekano iki kintu impunzi zari zimaze iminsi zigitekerezaho urabona nk'impunzi hari igihe ujya gusaba ikintu serivisi runaka muri ofisi runaka bakagusaba ruswa wayibura ukabura iyo serivisi ntube wagaruka ngo ugire ububasha bwo kujya kurega wa muntu kandi ntaho wamureka kuko ba bantu uzugana ari busanga baba bafata ruswa urumva rero abantu bamwe babyakiriye neza kandi barabyishimiye tu- tukizera ko bizagira icyo bihindura muri serivisi impunzi zisanzwe zihabwa
nawe uri impunzi kuva mu gihugu cy'u burundi wowe aya makuru yakiriye gute
n'impunzi y'umurundi narayumvise aho gusa icyanezire ni uko ibi bintu bibonywe n'inzego zikomakomeye cyane cyane nk'urwego rwa un union européenne n'abandi bantu bakomakomeye nka UNC yari kemeza yuko impunzi ngaha zitotezwa zakwa ibiturire burya impunzi i- itangura kwakwa igiturire kuva umunsi honyoje iki- ikirenge ngaha mu ntuze ku butaka bwa uganda uhereye ku ntuze kuri polisi yakira impunzi ibyo bintu twaba turiko turabi- turabivuga mugo bakavuga ngo ni rwa rusaku rw'abantuze rw'impunzi ni za mpunzi zibura icyo zikora mugabo ubu ndanezerewe yuko batanguye kubibona nimba uwo munsi bahe- batanguye guhagarika abayobozi bakuru b'impunzi ntibahereze ngaho ariko batanguriye hajya hasi nyene barabe kuva muri polisi yakira impunzi babandanize ku ntuze kuri opm ku bantu bakira impunzi bajya baba- bagira registration basubire no muri bajya abantu bakora ibintu bita ama interview hanyuma n'abantu batanga ubuhungiro rero eh, ibi bita mareke aho niho ibiturire vya mbere bihera ku mpunzi muri make ni ibiki mubona byo impunzi zakabaye zibona ariko kubera ibintu nk'ibyo ruswa ndetse uretse no gusaba ruswa mu mpunzi icyo icyo bavuga cyane ni uko umutungo ugenewe gufasha impunzi unyuruzwa ibyo byo muravuga burya ibyo nakubwira ko dufite ko uburenganzira tutaronka ni byinshi mbere ku magara y'abantu abantu benshi barapfa abenshi be- be- bicwa n'ubugwayi kubera baraja mu bitaro bakabura ubufasha bakaja mu bitaro ntihagire ntuzeye imiti baronka Igi- igiteye ikigongo cyo ikibabaje cyane ni uko iyo bamaze kubona yuko wapfuye barihuta kugura intuzi isanduku ryo kuguhabwa barihuta kuja kuriha amafaranga y'iyo baza kuguhabwa mbere baka- bakanagura n'igitoro cyo gutya cya ambilanse iza aho gukura muri morgue ikujyana kugira ku- kuguhamba icyo ni ikintu kibabaje cyane Ba- bihutira kuguhamba ntibihutira kukuvura ku byerekeye ntuzeye indero birateye isoni birateye isoni kubona UN na OPM aribo bantu bategerezwa kuba ni nabyo batubwira yuko aribo bajejwe inyigisho z'abana aribo bajejwe ntuzamagara y'abana bagaca babona igitigiri cy'ugwaruka kuva muri ntuze primary school secondary school na university bari ngaha anye ubu bariko baricwa n'akaborego bariko baricwa n'ubusambanyi bariko baricwa no kunyura umogi bicaye ngaho onye bada- bati- batigera bas- basiba gu- guha- guhembwa amafaranga mugaba abana batariko bariga Ah, nawe tubwire nk'uko wumvise mugenzi wawe ibyo asobanuye nawe niko bibona niko mbibona kuko uhereye nko mu makambi bakira abantu bamwe bamara kubakira baka- bumva bamara kubandika bakabaha ubutaka bakabatuza ntabwo usanga ari nk'ibi by'inkambi za shitingi bamaze kuguha ikibanza ukubaka wamara kubaka ugatangira guhinga nawe ugatangira kwigaburira ariko kugira ngo baguhe tayito i- y'ako kabanza ugiye kubamo nawe utanga amafaranga yawe kugira ngo uhe ruswa abo bantu bashinzwe kubikora kugira ngo baguhe aho ujya ahantu nta n'uba ufitiye uburenganzira ariko kugira ngo uhabone utanga ruswa bisa nko kubugura kandi ibyo izi mpunzi zivuga byose bikubiye mu birimo gukurikiranwaho n'iperereza ukurikije minisitiri ushinzwe ibiza n'impunzi mu gihugu bwana hilare oneke ignatius bahisi ijwi rya amerika kampala urakoze cyane ignatius kuri iyo nkuru tuve mu buganda tuje mu burundi umugwi wa seni ujejwe gutunganya amatora mu burundi urashima ko abarundi biyandikishije ku bwinshi uwo mugwi uvuga ko abiyandikishije bose bangana n'ibice ijana na cumi na bibiri ku ijana by'abari bitezwe ni inkuru ya mugenzi wacu raymond zimana
intara ya bujumbura n'ibihumbi amajana atatu na batatu n'amajana icyenda ahejeje gutanga ibitigiri vy'abiyandikishije ku ntara zose zigize igihugu c'u Burundi ambasaderi Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwiseni ujeje gutunganya amatora yemeje ko ibitigiri vy'abarundi biyandikishije mu gihugu hagati bisumba ivy'umugwi ujeje gutunganya amatora wari witeze ku rwego rw'abiyandikishirije mu gihugu hagati imiliyoni zine ibihumbi amajana icenda na mirongo umunani n'indwi n'amajana munani na mirongo indwi n'umwe iki gitigiri nico mukwiye gufata ku biyandikishirije mu gihugu hagati aha rero muri iyi gitigiri nashaka kubabwira yuko twamye tubamenyesha igitigiri twari turindiriye twise projection de la population electrice turiko turategura turaba amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ndakibibutse ni igitigiri imiliyoni zine ibihumbi amajana ane na mirongo itanu na bibiri n'amajana atandatu na mirongo indwi n'icenda iyo ni ya projection population electrice muri abo abakenyezi ni ibice mirongo itanu na bibiri n'ibice bine ku ijana mu gihe abagabo bangana n'ibice mirongo ine n'indwi n'ibice bitandatu ku ijana urongoye umugujejwe amatora yavuze ko abarundi bari mu mahanga biyandikishije mu buserukizi bw'igihugu c'uburundi butandukanye bangana ibihumbi indwi amajana abiri na mirongo umunani na bane ahandi handitswe abarundi bazitaba amatora nabagiye gufasha kugarukana amahoro bindi bihugu mu gihugu ca Central Afrique handitswe abarundi bangana n'amajana ndwi na mirongo umunani na babiri mu gihe mu gihugu ca Somalia handitswe abarundi bangana n'ibihumbi bine amajana munani na batanu bose hamwe hakaba handitswe abarundi bangana n'imiliyoni zitanu n'ibihumbi munani n'amajana ndwi na mirongo ine na babiri uburongoye seni aratubwira ico bacatumye hiyandikisha benshi inzego zaraterereye zirahimiriza ziraja mu gihugu hagati zirasigura izo nzego zirashigikirwa n'abashikiranganje n'abarongoye intara n'abarongoye amakomine n'abarongoye inzego zo mu ntango abanyamigambwe baraterereye abarongoye amadini n'amashengero baraterereye n'abarongoye amashirahamwe kuvuga ko adaharanira ibyicaro bya politike ibyo ni ibyo gukeza abarundi bose bagiye kwiyandikisha kumbe kubera bumvise ko amategeko avuga ko udashobora gutora utiyandikishije uwarongoye umugwi ujeje gutunganya amatora asaba abiyandikishije kubika neza agapapuro bahawe bahejeje kwiyandikisha nuko ka gapapuro umurundi bamuha atahana muhira ahejeje kwiyandikisha bokabika neza bose kuko kazokora wa munsi umuntu aja kwiraba iko bamwanditse niko yerekana iyo bamwanditse nabi avuga ati naho mwanyanditse harimo ikosa naho ntibonye ko ngaka gapapuro nari nariyandikishije ntigakenerwa icyo gihe gusa karakenerwa na ca gihe seni irungitse amakarata y'abatora carte d'electeur mu gihugu hagati tubabwira tuti ngiki ca gihe co gutora amakarata abarundi biyandikishije akaba ari bo baze kwitaba amatora ya kamaramaka ategekanywa mu kwezi kwa gatanu ku bijanye n'inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi hamwe n'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri yo gushiraho indongozi zitandukanye z'igihugu mu mugwiseni bakemeza ko mu minsi itatu canke ine bazoba batanguye gukora igikorwa cyo gushira amazina y'abiyandikishije mu mashini nyabwonko sezi mu rurimi rw'igifaransa ibujumbura Remunzi Imana ijwi rya Amerika
mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa zimbabwe emerson munangangwa yashimagije ubutwari bw'umunyapolitiki utaravugaga rumwe na leta morgan kivangirai witabye imana mu cyumweru gishize yavuze ko kivangirai akwiye umwanya wihariye mu mateka y'igihugu tubabwiye ko muri amerika abanyeshuri biga ku ishuri ryo muri leta ya florida aho abana cumi n'indwi bishwe barashwe mu ndwi iheze barahiye ko batazoguma mu gacerere ku bijyanye n'ikibazo cy'abantu babandanya kwicwa hakoreshejwe inkoho amashyaka atavuga rumwe na leta muri afurika y'epfo yanenze bikomeye ijambo rya perezida Cyril Ramaphosa avuga ko nta migambi igaragaza igaragara yagejeje ku gihugu igamije gukemura bimwe mu bibazo by'ingutu igihugu kirimo nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Limas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington mwari kumwe nanjye Edir Rwema na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze